katoroka ndege
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ho turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimudukurikire no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa bati mbere mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
koko rero murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ibiciro by'ibiribwa biriyongera cyane mu rwanda muribuka ko ejo bundi ku wa kabiri w'iki cyumweru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi yagiye gutambagira mu masoko y'i kigali umurwa mukuru areba uko bimeze none rero munyemerere twongere twumve inkuru yabikozeho hirya no hino mu gihugu abaturage barinubira itumbagira ry'ibicuruzwa ku biribwa nkenerwa bya buri munsi aho ijwi rya amerika ryageze mu masoko anyuranye y'umujyi wa kigali nk'isoko rya kimironko riri mu karere ka gasabo isoko rya kicukiro riri mu karere ka kicukiro no mu masoko yo mu nkengero y'umujyi wa kigali nka kabuga ndetse no mu isoko rya nyagasambu usanga imyaka abanyarwanda benshi bahuriraho nk'ibishyimbo umutsima w'ibigori umuceri imyumbati ibijumba n'ibitoki ikiguzi cyabyo cyaragiye kikuba kabiri cyangwa gatatu hamwe na hamwe ingero zimwe ni nk'aho ikiro cy'ibishyimbo cyavuye ku mafaranga magana ane cyangwa magana atanu ubu kikaba kigura amafaranga igihumbi cyangwa igihumbi magana abiri nko mu isoko rya kimironko ndetse no mu isoko rya nyarugenge mu mujyi wa kigali umuceri ugura hagati y'amafaranga igihumbi magana ane n'igihumbi magana atandatu ibirayi byatungaga benshi ikiro cyavuye ku mafaranga magana abiri cyangwa magana atatu ubu kikaba kigeze ku mafaranga magana atanu cyangwa magana atandatu hamwe na hamwe ibi biciro nibyo ubona ku mabutike ndetse no mu masoko yo mu mujyi wa kigali mu mujyi wa kigali abaturage bavugishije ijwi rya amerika batangaza ko basigaye barya rimwe ku munsi ibiciro biri hejuru amavuta isukari umuceri ibirayi n'ibishyimbo byarazamutse biri hejuru ku buryo hari abadashobora ku- kubigura aho bigeze uyu munsi ikiro cy'ibirayi niba ari magana atanu se ibirayi twarabyibagiwe turahangayitse rubanda rugucuruza harya gute icyitwa imboga twajyaga tubona imboga za mirongo itanu ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira bara- barakubwira ngo umufungo ni abiri n'itanu ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica heka rimwe ku munsi ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ntikiboneka mu mujyi wa kigali gusa kuko n'ahari hasanzwe ari ikigega cy'imyaka uyu munsi nabo bararira mu karere ka musanze na rubavu uturere tuzi ukwezi ibirayi abaturage babo babwiye ijwi rya amerika ko ikiribwa cy'ibirayi cyari kibafatiye runini basigaye batakibasha kukigura nabo nibwo bwa mbere muri musanze ibirayi biguzayo amafaranga hejuru ya magana ane mirongo itanu umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko ni ugushakisha ibindi bintu yagura nduye mu karere ka rubavu ikibazo cy'ibirayi imbuto yabaye ngeya yarabuze ingaruka byagize abahinzi babihinze ni bake noneho babahinzi babihinga muri rusange u- u- ubu ni- nibo bafite bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye hari umuturage wa hano mu kinigi agura ibirere byo kurya ubwo ni ukuvuga ngo ni ugusha- udafite amafaranga ni ugushakisha mu bindi biribwa arya ikibazo gisa nk'ikiri mu gihugu hose nicyo gituma abaturage basaba leta kureba icyo yakora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke icyo twasaba leta ni uko yareba uko itugenza ntekereza ko impamvu ibiciro bizamuka yenda biba biterwa n'imisoro iya- yazamutse ikaba he- ikajya hejuru icyo twayisaba ni uko yenda yagerageza uburyo igabanya imi- igabanya imisoro kugira ngo na bya biciro bigera- bibone uburyo bigabanuka turasaba leta kugira ngo batugabanyirize ibiciro rwose abayobozi banyuranye bamaze iminsi bumvikana ku maradiyo basobanura zimwe mu mpamvu zatumye ibiciro bizamuka bagaragaza ko ikibazo cy'izamuka rya lisansi na mazutu kiza imbere mu byatumye ibiciro bizamuka ku masoko kubera ikibazo cy'ubwikorezi buhenze ikindi giherutse kuvugwa na bwana kasiye karangwa umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ubwo ari kuri televiziyo y'igihugu yagaragaje ko muri ibi bihe imyaka yeze ari mike gusa uyu muyobozi ahumuriza abaturage ko mu mezi make ari imbere ibiribwa bishobora kuziyongera bitewe n'uko imvura yatangiye kugwa neza imyaka ikaba ishobora kwera muri iki gihe ubu nta musaruro uhari rega muri aya mezi umusaruro ntabwo ari mwinshi ariko sezo turi, turi kwinjiramo izaduha umusaruro umusaruro mu- mu minsi iri imbere rero sezo a yeze ibiciro ho bi- bigerageza kujya hasi ntabwo ari kimwe no muri iki gihe turimo iki gihe turimo n'ubundi ibiciro byazamukaga ariko biriya byose twavuze byatumye bizamuka byatumye biyongeraho imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare yagaragaje igipimo cy'ihindagurika ry'ibiciro mu kwezi gushize kwa munani uyu mwaka aho igaragaza ko ibiciro mu mijyi byiyongereye kuri cumi na gatanu n'ibice icyenda ku ijana ugereranije n'ukwezi kwa munani umwaka ushize mu gihe mu cyaro igiciro cyiyongereye ku kigero cya makumyabiri na gatatu n'ibice bitandatu ku ijana ugereranije n'umwaka ushize asuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ikaze rero kuri mwese maze mwiganirire n'umutumirwa ni ndizeye damien umunyamabanga nshingwabikorwa wa decor umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu rwanda damien we uraho urakomeye
turaho turakomeye bwana thomas ni amahoro
ni amahoro ni amahoro nyine nk'uko ubyumva hari ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku isoko n'ibindi n'ibindi biduhangayikishije hano mu rwanda ngushimiye cyane ibyo ari byo byose uyu mwanya wose uhaye abanywanyi b'ijwi rya amerika ngo mubyiganirereho nyine none se ubwo ngubwo mwebwe mubikurikiranira hafi muri sosiyete sivile by'umwihariko mwebwe muharanira uburenganzira bw'abaguzi mu rwanda koko mubona biterwa n'ibiciro bya za mazutu na esansi sezon itarabayemo umusaruro mwiza mbese eh, mu magambo makeya impamvu mwebwe mubona ibiribwa bigenda bibura n'ibiciro bikiyongera ni iyi
impamvu eh, ituma ibiciro bizamuka ni nyinshi eh, ariko eh, nk'uko mubizi eh, iyo ibicuruzwa cyangwa ibiribwa byagabanyutse ku isoko byanze bikunze ababishaka bari benshi iyo babaye benshi rero bituma na wa wundi ubifite ubicuruza abiza azamura igiciro kuko nawe kugira ngo abibone bimugora bigatuma rero eh, hazaho n- n- n'imvugo y'abacuruzi eh, bumvikana bagashaka ko isoko babone indonke Eh, mu bigaragara rero ah, byagaragaye cyane mu gihe cya covid cumi n'icyenda Ah, impamvu nyamukuru ku izamuka ry'ibiciro ku biribwa mu rwanda ni aho byahereye icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyashegeshe imibereho ya muntu cyane cyane mu bukungu byatumye rero n'ubuzima bw'aba- bw'abatararwaye iyo ndwara hari abarwaye eh, ndetse n'abahitanywe n'iyo ndwara ariko hari n'abatararwaye icyo cyorezo eh, bagerwaho n'ingaruka bitewe eh, n'ingamba zashyizwe mu gukumira icyo cyorezo eh, cya covid cumi n'icyenda by'umwihariko Ubwo rero- by'umwihariko in- in- in- ingamba za guma mu rugo
Eh, ingamba za guma mu rugo ingamba zo ku eh, zo gutuma noneho n'abahinzi batabona abakozi kugira ngo basarure n'umusaruro wari mu murima urumva niba wari ufite ibihingwa biri mu murima waba bashaka kubisarura wenyine kuko eh, abakozi ntibari bakiboneka babaga bari muri guma mu rugo ndetse n'abikorezi b'imyaka nabo ntibabashaga kuza nk'uko bikwiye kuko hari imodoka zari zigenewe gutwara ibyo kurya zose ntabwo zari zibizi zibigenewe wumva bagomba gusaba uruhusa kugira ngo bajye gutwara imyaka mu byaro hirya no hino ingaruka rero za covid cumi n'icyenda nkaho zakumye rutendere ko kuko ubusanzwe ibi bikorwa bisanzwe bifite ibibazo cyane cyane bishingiye ku musaruro mukeya wari usanzwe imbere mu gihugu urumva rero isi yose yari ifite icyo kibazo cy'indwara ya covid cumi n'icyenda y'icyo cyorezo urumva bose bari muri guma mu rugo nta nta byo kurya byaturukaga hanze byaturukaga hanze ari bikeya n'ibibonetse ugasanga ku isoko ari bikeya no kuguma mu rugo bigatuma nyine bitabasha kubageraho nk'uko bikwiye kovide cumi n'icyenda rero yagabanyije umusaruro mu buhinzi n'ubworozi hashingiye ku kugabanuka kw'ibyifashishwa ndetse mu buhinzi kuko byinshi bituruka hanze murabizi neza nk'ifumbire ifumbire ntabwo tuyibona imbere mu gihugu hari imbuto imbuto zimwe zituruka hanze ndetse n'ubumenyi buke bwo gutegura kwitegurira izo mbuto mu buhinzi harimo ubumenyi buke abahinzi bafite ubumenyi buke ndetse hari na tekinoloji batabasha kuba bafite ubumenyi muri byo kugira ngo bahinge babone umusaruro uhagije ndetse n'ibitwaramo ibyo kurya aribyo bita ambaraje nabyo nabyo ni bikeya ku buryo gukusanya umusaruro ugeza ku isoko nabyo birabagora niko se damien nk'uko mubizi hateyemo intambara ya ikirere nayo yagabanyije ingano y'ibyinjiraga cyane cyane imbere mu gihugu murazi biriya bihugu nibyo bikora ifu nibyo bigira ifumbire mvaruganda bigatunganya imiti ndetse n'ingano niyo bituruka mu biriya bihugu ikirere n'uburusiya ndetse n'amavuta niyo menshi niyo bituruka ibi byose aya mavuta yo guteka aya mavuta aribwa n'ibindi ibyinshi niyo bituruka n'ayo mavuta peteroli byinshi niyo bituruka urumva rero kuba iriya ntambara nayo ihari nayo yateyemo bituma umusaruro muke uboneka noneho n'ibyaturukaga hanze byakavaringaga wa musaruro dufite mu gihugu ntibigaragare ko dufite umusaruro muke ni nk'aho twagiye ahagaragara bituma noneho dutungwa na twa tuni duke twari dufite imbere mu gihugu natwo tutabonekera ku gihe bituma rero izamuka ry'ibiciro ryiyongera none se damien gusa yego reka twigumire mu rwanda damien afurika n'ibindi bihugu ibiciro byarazamutse ku buryo tutavuga ngo ni u rwanda gusa ariko n'ubundi nk'abanyarwanda twumva hari ingamba zafatwa kugira ngo ibiciro bibashe kumanuka yego nyine damien nko muri urwo rwego rw'ingamba kuki ibiribwa bibura yego izo ngorane zose urazivuze ariko rero icyo nashaka kuvuga nta buryo bwo ku bwo gushyiraho ibigega byo kwiteganyiriza buhari mu rwanda
muri make icyo gitekerezo numva leta yari yaragitekerejeho na mbere hose ibigega byari bihari imbere mu gihugu ariko wenda ni ibigega bimwe na bimwe bijyanye no gu gukusanya umusaruro ukomoka ku bigori nibyo bigega ahari twari dufite mu rwanda ariko ntabwo ari ibigega bigaragara ku myaka yose ku bihingwa byose ni ibihingwa bimwe na bimwe urumva rero kubera izi ngaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda z'intambara ya ikirere numva leta hari ibyo izakora kugira ngo habe ibigega bishobora gufasha mu bihe nk'ibi ibihe bikomeye nk'ibi kugira ngo abanyarwanda babashe kubona ibyo kurya buriya ubushobozi bw'umunyarwanda ku isoko muri iyi minsi rwose harimo ibibazo buri hasi cyane hashingiwe nyine ko benshi mu banyarwanda batunzwe na bwa buhinzi n'ubworozi twavuze bukiri ku kigero cyo hasi cyane urumva rero kuba umusaruro uri ari muke imbere mu gihugu ni impamvu nyinshi bishobora no guturuka no ku kirere kitameze neza ihindagurika ry'ikirere ndetse nk'uko twabivuze na bya bintu byose bibura ifumbire n'ibindi ariko bwana tomasi ubu ngubu haracyari agahenge ku buryo leta nayo yagira ibyo yigomwa kugira ngo nibura abanyarwanda babashe kubona ibyo kurya turaza kubigarukaho ariko tudatinze cyane kubera ko iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine ahubwo ni icy'abanywanyi b'ijwi ry'amerika niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire haragakiza deogratias aho ari we mubanza kuganira haragakiza we
wirinda bumva urahura akomeye
yego arakomeye wabwira umutumirwa aho uherereye
boge ni mu burundi bujumbura aho bita mu kamenge ye nuko nuko murumva ijwi ry'amerika neza
batera bumva cyane nuko nuko noneho rero guca ku ngingo
ndamwumva cyane ye igitekerezo cyangwa ikibazo
bore nta gisonge navuze yuko muri ko munaganira ku izamuka ry'ibintu by'imfungurwa
yego yego uranyumva ye ndakumva eh ubujyane ikibazo cy'ibifungurwa navuze mu- na- na- na- numvise ko muri ko muhavuga mu gihugu cy'u rwanda icyo kibazo ni kimwe mu gihugu cy'u rwanda honyine burya no mu burundi cyangwa no ku isi yose kirahari cya mbere cya mbere nyamukuru ku isi yose ubuzima bubwiriza kuzimba kubera iki urabona uko umunsi urera niko abantu ku isi bagwirira kandi amatongo nko muri afurika n'akarorero abantu benshi abanyagihugu benshi bahayo kubera uburimyi n'ubworozi kuba kuba tubayo kubera uburimyi n'ubworozi amatongo atera yaga abantu nabo bagatera bagwirira keretse n'icyo ntigendeye ku kagiye bariko maravugwa biterwa ni- n'ibiranga by'abantu biri ku isi haba mu burundi mu rwanda no muri afurika hose ikintu cya mbere nyamukuru cyo gukora ni uko yaba amaleta yo mu- y'u rwanda n'ayo muri afurika no mu burundi harimwo boba bamenambere ingwa- ingamba zo kwita cyane ku bijyanye n'ibiranga by'abantu kuri iki kibazo nyamukuru gihanze isi icyo kidatorewe umuti nubwo mwogira ibigega cyangwa mukagira gute burya umurimi turiko ubukene buri mu banyagihugu n'utukige duhera oya abantu bagoma bagwira amaraturusero mevuradere nayo ahari ku isi akiyongera ye haragakiza haragakiza urakoze cyane abantu bose ba- a- uwirinda bumva cyane ye urakoze rwose igitekerezo cyawe twacyumvise reka duhe umwanya umutumirwa hanyuma agire icyo abivuga urakoze cyane
yego murakoze cyane kuri abategera ye damya umwanya ni uwawe rero damya ko ah, ibihugu byose eh, bifite iyi ngorane y'izamuka ry'ibiciro ku isoko ndetse iyo urebye usanga ari ikibazo kigaragara cyane muri afurika no muri afurika rwose ibihugu byinshi abaturage bararira bitewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko ariko ah, icyo twavuga ni uko buriya afurika ni nk'ikigega ni ikigega cy'ibyo kurya ni ikigega gifite byose ariko iyo habaye impamvu runaka cyane cyane nk'iyi ntambara ya ikirere n'uburusiya ni twe ba mbere tu- dutangira kurira tuvuga ko nta byo kurya dufite sinzi rero biragaragara ko eh, leta zacu zagombye gushingira kuri iki kibazo eh, cy'intambara ya ikirere n'uburusiya ndetse bagashingira no ku kibazo cya covid cumi n'icyenda bagafata imyanzuro ihamye kugira ngo bubake ejo hazaza h'abatuye afurika icyo twifuza rero nka- nka- nk'abanyafurika ni uko eh, twakorera hamwe tukihaza mu biribwa tukirinda ko havukira inzara cyane cyane ko niduguma gutekereza ku biva hanze eh, tutazabasha kwi- kwihaza mu biribwa aha rero eh, ni icyifuzo eh, dufite nk'abanyarwanda ndetse n'abandi batuye afurika cyane cyane abaturage bo hasi eh, ni uko tureba leta zacu ko nizo zitureberera nizo zifata ingamba zikaze ubu rero ni ahabo kugira ngo barebe kure barebe kure eh, ba- dufite abashomeri benshi dufite urubyiruko rudafite akazi dufite abantu benshi badafite imirimo eh, rero ni aha leta kugira ngo abantu bose tuvane imifuka mu dufa- tuvane eh, amaboko mu mifuka yego ahubwo dukore dukore duhinge tujye mu mirima duhinge eh, tubone ibyo kurya bihaza ah, abatuye afurika ariko rero damien haba hari agakiza deogratias uri mu kamenge mu burundi aravuga ati hari ikibazo cy'abantu bagenda bagwira ni ukuvuga bagenda biyongera noneho n'ubutaka bukagenda bugabanuka
nibyo nibyo eh, abantu bariyongera cyane ndetse n'ubutaka urebye nk'u rwanda u rwanda ni igihugu gito cyane eh, kandi popirasiyo cyangwa abaturage bariyongera ku bwinshi ku buryo eh, n'ibyo navuze nyine tugomba kureba ubuhinzi ubuhinzi guhinga mu buryo bw'iterambere ku buryo kugira ngo twihaze mu biribwa ntibitegereze igihe cy'imvura dutegereze igihe eh, cyiza kugira ngo ariho duhinga ahubwo ibihe byose twagombye kwitegura guhinga kuko hari ibihugu imvura itagwa ariko barahinga hano rero eh, icyica eh, abanyarwanda ni uko bategereza ibyo bihe byiza ngo ariho babanza guhinga urumva rero eh, nibyo koko eh, uretse n'ibyo byorezo n'izo ntambara ukwiyongera kw'abaturage nako gushobora gutuma eh, ibyo kurya biba bike
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibiribwa n'ibiciro bihanitse byabyo nyine ibiciro by'ibiribwa by'ibanze mu rwanda uwo tuganira ni mbizeye damien umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu rwanda adeko mu magambo magufi kuri telefone dufite kavu kavu kavuke na nyirimana saveri dore kuri kavuke kavuke urahura akomeye
muraho murakomeye namaze kuri facebook ayo ngayo yego
ariko nitwa patrick kayiranga amazina ababyeyi banjye noneho ukaba uherereye se kayiranga we
nerereye mu karere ka ngoma umurenge wa kibungo ni mu burasirazuba bw'u rwanda
burasirazuba bw'u rwanda niho mperereye ye nuko rero gusha ku ngingo
igitekerezo cyanjye rero ku bijyanye n'ibiciro bigenda bihenda navugaho ku ngingo ebyiri icya mbere mbona kibitera ni ubushobozi bw'ibyo duhinga cyangwa se ntabwo ari ubushobozi ntabwo turi kujyana n'igihe cy'iterambere tekinoloji gukoresha tekinoloji muri make mu bijyanye n'ubuhinzi nakubwira mu bihugu byinshi ntabwo nagiye mu bihugu byinshi gusa hari ibyo tugera imbere ndeba ku mayutube ndeba nsoma mu bitabo ukabona ko mu bindi bihugu nka za pakisitani usanga bahingisha imashini igihe hano mu rwanda ntabwo na bamwe ikibazo gikomeye gusa hano mu rwanda usanga umuhinzi agikoresha uburyo bwa gakondo ugasanga ifumbire ni mu buryo bu- bukiri hasi yego batanga ifumbire nyinshi ya nkunganire n'ibindi ariko uburyo duhingamo bwacu mu rwanda ndetse no muri afurika buracyari hasi ikindi ntabwo umuhinzi iyo agiye guhinga hano mu rwanda rimwe rimwe ntabwo amenya imihindagurikire y'ikirere kandi ni ikintu cyugarije isi ibyo ngibyo bikajyana na wa musaruro tuzabona umuhinzi azahinga hanyuma haze izuba rikabije cyangwa se haze imvura ikabije izatuma wa muceri cyangwa se za mbuto yahinze zitwarwa n'imvura ye kayiranga we kayiranga ndagushimiye ye ndagushimiye hinira aho ngaho ye wasobanuye rwose bihagije noneho ahubwo duhamagare na nyirimana saveri hanyuma umutumirwa ndizeye damien abasubirize hamwe nyirimana nyirimana
ndabumva cyane urahura akomeye
muraho neza wabwira umutumirwa aho uherereye nawe se
Eh, njyewe ndi mu rwanda mu karere ka huye ni mu majyepfo y'u rwanda mu murenge wa ngoma ye muraho ha- muraho neza aho ngaho ingoma
Eh, ingoma tura- turakomeye nuko nuko ni byiza gusha rero ku ngingo
Eh, njyewe rero ukuntu mbibona ubundi mu rwanda urebye n'ibihingwa umusaruro tubona mu rwanda umusaruro mbumbe unga- ungana n'uwo dukura n'uwo dukenera hanze kimwe cya kabiri cyawo n'icyo dukenera hanze byose birangana Wa, iyo mibare uyikura he Nyirimana.
na leta nyirimana
ndakumva iyo mibare uyikuye he wabisomye he
nyine impamvu bigaragara gutyo Eh. komeza oh, telefone ya nyirimana iracitse muratubabarira ariko rero hari agatekerezo yaratangiye avuga ati ibyo dukura hanze n'ibyo tweza mu rwanda birangana reka ndizeye damien araza kubitubwiraho duhere ku byo kayiranga pacifique yari yavuze damien umwanya ni uwawe
Eh, urakoze thomas mu bigaragara ku kibazo kayiranga yavuze mu by'ukuri abantu bose abahinzi bose bashingira ku ku bihe ku gihe cyashyizweho hari cyo cyo guhinga akaba ariho batangira gutegura ibikoresho kwitegura guhinga ibyo nabyo iyo ibihe bihindutse usanga nabo bahura n'ikibazo cyane cyane umusaruro ukaba muke kubera bategereza cya gihe cy'ihinga noneho igihe cy'ihinga cyatinda wenda imvura igatinda kugwa cyangwa ibihe bigahinduka bigatuma noneho batinda guhinga niyo bahinze hakagwa imvura nyinshi hakaza isuri noneho bya bihingwa bikangirika ibyo byose rero birasaba ko abanyarwanda bamenya ko ibihe byose abantu bagomba guhinga badategereje igihe cy'imvura ni uko rero nk'uko kayiranga yabivuze hakenewe ikoranabuhanga mu buhinzi bakamenya kuhira bakamenya ko bagomba gukoresha amamashini n'ibindi bikoresho gakondo ariko bakuhira ku buryo babona umusaruro igihe cyose nk'ubu ngubu iyo urebye nk'ibihingwa biri kuboneka muri iyi minsi byose ibiciro byarazamutse kubera umusaruro muto wabonetse n'ibihe bibi twagize igihe cy'izuba kirekire rero byatumye umusaruro uba muke nk'ubu ngubu ibirayi biragura amafaranga magana atanu magana atanu mirongo itanu mu mujyi wa kigali amata yageze ku mafaranga litiro amafaranga magana arindwi kuri litiro ku mata ataraciye mu nganda urumva rero ibyo nabyo ni impungenge ko ibiryo ibiribwa ngandurarugo byose bizamuka noneho wa muturage utishoboye nawe ugasanga aricwa n'inzara kubera ntaho avana ubushomeri ni bwinshi abantu ntibafite aho guhinga ni hato n'abafite aho guhinga ntibahinga ngo byere kubera ubumenyi buke mu buhinzi ibyo byose rero igitekerezo kayiranga yavuze nicyo koko harasabwa ingamba n'ubumenyi kugira ngo twihaze mu biribwa ndizeye tugarutse rero ku kibazo cya nyirimana kivuga ku musaruro mbumbe nta mibare dufite nta n'ubushakashatsi kugeza ubu ndabona buvuga ku mubare mbumbe w'ibihingwa imbere ko bingana n'ibituruka hanze yego ndizeye damya aka kantu ko kuhira karagaruka nanone kubiri bya bigega kuko n'amazi agira ibigega nyamara kandi kuko gutegereza ko imvura igwa mu rwanda kandi u rwanda rufite amazi menshi menshi menshi ntabwo byumvikana ariko rero birahari none se abantu babika amazi gute hari ibigega by'amazi mbese mwagira inama leta kubaka namwe mukabafasha
buriya hari gahunda ya leta yo gutega amazi nko mu mijyi ugasanga urabona nk'amazu abantu baturanye amazu amazi ava hejuru y'inzu hari uburyo buhari bwo gutega amazi mu byobo byacukuwe kugira ngo bafate amazi atangiriza ibidukikije ariko ku buhinzi nabwo hagombye kuba gahunda yo gutega amazi bakayobora amazi kuko aborozi bashyiriweho icyo bita damu damu ni ahantu bacukura icyobo kinini noneho bakabikamo amazi inka zikabona amazi mu gihe cy'izuba ndetse bagategura n'ubwatsi ubwatsi bubikwa kugira ngo inka zitazasonza mu gihe cy'izuba none rero bigaragare ko iriya gahunda yagiye mu bworozi nayo yagombye kuza mu bantu abantu bagategura amazi igihe cy'imvura amazi bakayareka ya mazi amanuka mu misozi ariya yangiza imyaka hari uburyo bashobora kuyayobora amazi akajya mu miba bande bagacukura imyobo bagashyiraho isima amazi bakayabika igihe kirekire bagategura ibigega by'amazi mu gihe bakayazayakoresha mu gihe bayakeneye urumva rero iyo ni inama nziza minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yagombye kwibandaho bakigisha abanyarwanda uburyo bwo kubika amazi azakoreshwa mu bihe
radiyo ijwi ry'amerika turayafite dufite ibishanga dufite imigezi minini dushobora no kuvana amazi mu bishanga epfo mu mibande tukayazamura imisozi ariko tukuhira mu bihe byose tukabona umusaruro mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro cyanyu muri isanga niko se damiya ahari byo biraganisha ku rwego rwa politiki ariko ntitujye mu bya politiki ni ku byerekeranye n'ikibaya cya nyabarongo akagera gutyo gihora mu makimbirane cyane cyane n'igihugu cya misiri ndibuka yuko eh, muri za mirongo cyenda na kane na gatanu hari hari icyo nakwita nk'ibiganiro byo kugira ngo u rwanda rurebe ukuntu rwakoresha ayo mazi na na rwo mu- mu rwego rwo kuhira mbese rwo kuyakoresha mu buhinzi mwamenya aho bigeze muri iyi myaka yose ishize
Eh, eh, ni ukuri tomasi aho ngaho sinakubwira ngo hari ubumenyi mbifiteho eh, ntabwo kugeza ubu nongeye kubikurikirana ngo menye eh, izo negotiation aho zigeze Eh, gusa eh, urumva ni gahunda nziza leta yari ifite kugira ngo eh, ariyo amazi akoreshwe ntabwo nzi rero aho eh, ubwo bwumvikane bugeze ndagushimiye cyane ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga bimeze bite ku biciro by'ibiribwa by'ibanze n'ibiribwa by'ibanze bimeze gute mu rwanda nicyo kiganiro turimo tugirana na ndizeye damien umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu rwanda adekoro kuri telefone dufite kwizerimana ahmad na gatorika mozar duhere kuri kwizerimana ahmad kwizerimana
yego yego tomasi kamini uraho urahumeka
muratwihanganira akavura karimo karagwa hano biyoga mu karere ka rundo mu majyaruguru y'u rwanda yego ni- ni- ni inkuru nziza
Eh, na- Ye- nagira mbaze eh, umutumire Mm.
Na- na- nta kuntu bazagerageza bakavugana na leta y'u rwanda wenda ikagabanya imisoro ku biribwa by'ibanze urugero nk'umuceri ni- n'ibishyimbo bakagerageza uburyo bagabanya umusoro ku ibyo bicuruzwa wenda bituruka hanze nka kawunga kuko urebye usanga poromiyeri sekirite y'isahani ku muturage umutekano w'inda
Eh, umutekano w'inda ni ni- niwo mutekano w'ibanze wa mbere kubera ukuntu bavugana na leta wenda baka- bakazakuraho wenda nk'imisoro kuri ibyo biribwa eh, by'ibanze cyangwa se bakareba ukuntu leta yateza imbere ibintu byo kuhira ubuhinzi bugatera imbere murakoze ibyo kuhira twari tumaze kubikomoza ariko ndizeye dami ashobora kugira wenda ikindi yongeraho ahubwo iki ngiki cyo kugabanya imisoro ku biribwa araza kukigusubiza ariko rero tubabarire tubanze duhamagare gatorika nawe agire icyo avuga hanyuma ndizeye abasubirize rimwe urakoze cyane
yego gatorika gatorika
mukomere tomasi kamirindi uraho urahumeka
Eh, turabumva neza cyane genza aho uri ariko ibutsa umutu- umutu- umutumirwa aho uri
Eh, njyewe ndi mu majyaruguru igicumbi aho ni mu rwanda yego
Eh, noneho njyewe nyunganizi ashyiraho ikintu kibitera kenshi na kenshi ubundi ibishanga mu bishanga by'inaha mu majyaruguru byinshi bajyaga babihingamo nk'imboga mu gihe cyo kwa kane noneho no mu kwa gatanu noneho zikera mu kwa karindwi noneho aho- aho hantu henshi baje kuhatera ibiti A- amaze guterwa ibiti leta ibibaye iravuga ati bategeka kubirimbura ibiti bimwe barabirimbura bakajya bahahinga imboga muri iyi myaka ishize imboga zari zongeye zaboneka mu gihe cy'izuba zarabonekaga muri aya mezi noneho nabwo muri aya mezi asa hari iki- igihingwa bita icyayi icyayi rero nicyo ba- ba- bari gutera muri ibyo bishanga hose nicyo gihari nta n'igihe ibiribwa bitazabura ahubwo bitewe muri aya mezi imvu- mu gihe cy'imvura ibiribwa bizajya biboneka pe. ariko iki gihe cy'iki cy'ukwa gatandatu n'ukwa karindwi n'ukwa munani ni cyiza mu kwa cyenda n'ubundi no mu kwa cumi usange ibiribwa bizajya bibura bizongera kuboneka no mu kwa cumi n'abiri ye urakoze gatorika we
yego yego ye umugoroba mwiza ndizeye abo rero eh, kwizera imana na gatorika wabumvise
Mm, nabumvise Na- nabumvise bose bafite ibitekerezo byiza
ariko nshingiye ku byo kwizera imana yavuze kugabanya imisoro ku biribwa by'ibanze kiriya ni igitekerezo cyiza kandi leta nayo irabizi ko ari byiza ko hagabanya imisoro ndetse nkeka ko ku bijyanye n'ubucuruzi imbere mu gihugu ntabwo bishyuza imisoro ku biribwa ahubwo igikorwa ni uko bakongera nkunganire nkunganire ku bahinzi b'ibiribwa ngandurarugo kuko ibihingwa ngandurarugo n'ubundi ni ikibazo kigaragara cyane imbere mu gihugu ko bikomeza bibura kandi uburyo bikenewe cyane muri ibi bihe bikomeye niyo mpamvu leta yagombye gushyiramo imbaraga kugira ngo ifashe bariya bahinzi babashe kubona umusaruro uhagije imisoro rero nk'uko yabivuze ni ngombwa leta yagombye kwigomwa nubwo leta yacu nta handi ifite umutungo uretse umutungo wa leta ni abanyarwanda abanyarwanda nibo bagomba gusora bakishyura byose kugira ngo twiteze imbere ariko muri iyi minsi kubera ntaho bavana twavuga ko n'ubushobozi bwo kugura ibiribwa ku isoko buri hasi cyane imishahara ntiyongera ubuzima buragoye cyane ugereranyije n'ibiciro biri ku isoko urumva rero niyo mpamvu kwizera numva igitekerezo cye nkaba mbishimiye ni inama nziza atanze mu by'ukuri ibiribwa ku isoko leta yagombye kureba icyo yigomwa kugira ngo aho abacuruzi bacururiza iyo misoro barebe ko bayigabanya kugira ngo tubone ibyo kurya biri ku giciro kitinogeye ariko ntawe ugiye kure aho leta yagombye gushyira imbaraga cyane ni ukongera ubumenyi mu buhinzi kandi urubyiruko rwose rukitabira igikorwa cyo guhinga ndetse abanyarwanda bose bakumva ko ari ikibazo kibangamiye abanyarwanda twese tukumva ko tugomba gushoramo imbaraga kugira ngo umusaruro uboneke ku bwinshi kandi tubone ibyo kurya kuko hari ukora hari uwize ufite akazi hari umuhinzi twese ikibazo kiratureba muri make rero icyo navuga ni uko uretse na leta n'abanyarwanda bose muri rusange barabona ko izamuka ry'ibiciro ku isoko rikabije twese twagombye gufata ingamba dukorera hamwe twiteza imbere kugira ngo ibyo kurya biboneke imbere mu gihugu nk'uko rero yavuze umuceri na kawunga turebye ku mutekano w'inda nibyo icyo ni igitekerezo cyiza umuceri turaweza imbere mu gihugu igiciro cyarazamutse ndetse n'umuceri uturuka hanze igiciro cyarazamutse rwose kwizera nakubwira ko nk'abavugizi cyangwa nk'abahagarariye abaguzi rwose icyo ni igitekerezo cyiza leta yagombye gukora ikagabanya imisoro kuri ibyo bihingwa ngandurarugo kuri ibyo bicuruzwa bituruka hanze cyane cyane ibyo kurya umuceri n'isukari ndetse n'amavuta gaturika nawe rero wa gicumbi yego
nawe hari ibyo yavuze ku bijyanye n'ibishanga bateragamo imboga noneho biza guhinduka babivanaho bateramo ibiti none bamaze kubona ko bibeshye bongeye kugarura iyo gahunda yo guteramo imboga icyo ni igitekerezo cyiza ahubwo icyo navuga ese abo baturage koko baritabira neza kugira ngo izo mboga ziboneke mu bihe byose haba igihe cy'imvura n'igihe cy'izuba nyine ni bwa bumenyi dukeneye bwo kumenya kuhira ibihe byose kugira ngo izo mboga zere ibihe byose kandi zigere ku banyarwanda bose ikindi kibazo kigaragara rero wenda imbere mu gihugu ni umusaruro uboneka mu turere tumwe na tumwe ariko mu tundi turere ntibigereyo hagenewe rero ko n'uturere dukorana mu buryo bwo gusangira ibiribwa biboneka imbere mu gihugu kubera ko hari aho bitagera nk'ubu abacuruzi b'imboga i rubavu bararira ko umusaruro wabaye mwinshi cyane ntibabasha kubona kuwugeza ku isoko ugasanga i kigali bakeneye izo mboga zera rubavu ariko ntizihagera mu buryo nyabwo kubera nyine ya makuru atabonekera ku gihe bwa bushobozi buke bw'abahinzi kugira ngo babugeze ku isoko nyine ugasanga abacuruzi aribo bunguka kandi bafite amakuru ahagije urumva rero ibyo byose ni gahunda ya leta nyine igomba kuzamo kugira ngo ifashe bariya bahinzi babashe kugeza ibihingwa ku isoko ibiribwa ku isoko urumva ikiro ikiro cy'ibitunguru rubavu ubu ngubu kiri kugura amafaranga makumyabiri hari n'aho kiri kugura amafaranga abiri urumva ni amafaranga make cyane babuze aho babiganisha byabaye byinshi bimwe barabyambutsa kongo kongo bakabambura kandi hano kigali birahenze urumva rero ayo makuru yose niho akeneye umurongo akeneye guhabwa umurongo waba abahinzi bagafashwa kugira ngo ibyo kurya bahinga bidahombera mu murima ahubwo bigere ku isoko kandi bigere ku banyarwanda bose mu turere twose hirya no hino radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga umushyitsi n'indizeye damien ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa dekoro umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu rwanda maze rero kuri telefone dufite eri marshal na twagirayezu marcel twagirayezu uba wihanganye noneho duhamagare eri marshal eri
karame karame urahura akomeye
muraho neza kamirindi we yego yego none se wabwira umutumirwa aho uri
ndi mu karere ka karongi mu burasirazuba bw'u rwanda yegusha ku ngingo
yewe rero ku kibazo cy'ibyo muri kuvugaho cy'ikibazo cy'inzara cyangwa se cy'ibiribwa byarenze ku isoko bisigaye mbona biterwa n'ubuso bukeya mu rwanda dusigaye duhinga byongeyeho kandi barashaka yuko ngo dukoresha ibintu bya made in rwanda barangiza ubuso bunini bugaharirwa guhinga ibihingwa biri kashi koropusi ndetse birabiza n'amafaranga birengagije ko hari ibihingwa abaturage baba bakeneye gusarura bajyana mu rugo bagahita barya bagashyira mu nkono bakagaburira abana kuko ntabwo wajya guhinga igihingwa kizera mu myaka ibiri kandi ufite abana mu rugo ngo wumva yuko icyo kintu hari ikintu kizakumarira vuba vuba ni cya gihe ahantu wahingaga ibishyimbo wahingaga ibigori cyangwa n'ikindi kizagera aho ngaho ugasanga bibaye ngombwa ko ujya ku isoko kandi wari kuzajya uhinga muri bwa butaka wahinzemo ibyo ngibyo mu buryo inzara igomba kugutera uko byagenda kose ufite umuryango mugari rero ikintu numva leta yagakwiye gukoraho yagakwiye kureba igafata zone imwe bagashyiraho igikorwa cya irigesheni nk'uko bakivuze hakabaho ibihingwa irigesheni ni ukuhira ibihingwa bikuhirwa bikajya ku isoko vuba vuba bikaramira abaturage batabishyize muri rusange kugira ngo umuturage umwe ahinge igihingwa azasarura mu myaka ibiri itatu undi agahinga munsi y'urugo igishyimbo azarya mu cyumweru kimwe urumva ni ikibazo gihari ku isoko mbona impamvu ariko leta yashyizeho ibihingwa byo gusarurwa mu gihe kirekire
eri urakoze cyane ariko ikibazo gihari ndagira ngo rwose leta bazarebe uburyo babihindura noneho hazabeho gushyiraho ubutaka bumwe buzajya buhingwa hagakoraho irigiresheni ku gihe runaka gitoya ibi byo kurya bikaboneka ye urakoze cyane rwose eri umugoroba mwiza murakoze nawe yego nawe noneho duha umwanya na twagira yezu marcel twagira yezu we
muraho neza nyakubahwa tomasi uracyahumeka rwose
komera komera komera cyane hari hashize utunsi
utunsi twari dushize ariko ni ubuhoro ntabwo ari ikindi kibazo ikibagabaga muri aho
ikibagabaga turaho turakomeye turashimira imana akavura n'akazuba byose biri kuboneka n'akayara kubera ko ibiciro ku isoko umugani birazimbye birahenze komerezaho rero
bo hanyuma rero ngewe mbona kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo by'inzara mu banyarwanda iyo urebye usanga mu bihugu byateye imbere hari ukuntu bakora baba bafite inganda zitunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi ku buryo burambye ku buryo burambye nshaka kuvuga nk'uko ugasanga niba muri cya gihe ibirayi byeze ari byinshi bikagura ubusabusa busaba kugira ngo bitangire kuri make bikajya mu nganda bigakorwa bigatekwa ku buryo umuntu ashobora kujya kugura muri supamaketi ibirayi bihiye aza ari kurya cyangwa arashyushya gusa nta kindi kintu kuko ikintu gituma tugira ibibazo by'inzara ni uko iyo byaguze make bipfa ubusa byaba byanabuze ugasanga ni ibibazo bityo bigahora ari ibintu bisimburana iteka uyu munsi byabuze ejo byabonetse bipfa ubusa ugasanga ibyo ni ibibazo ariko leta iramutse idufashije n'abafite n'abashoramari bakomeye bafite ubuhinzi bwagutse bugari babandi tuvuga ko bahinga bagasagurira amasoko nk'ubu hano mu karere mu karere ka nyabihu hari hari uruganda rutunganya ibirayi rukabitunganyamo ifiriti ariko biza kugira imbogamizi kuko ibyuma n'imashini bazanye batunganya ibirayi by'ubwoko bumwe icyo gihe nabwo ngira rwakoze igihe gitoya nk'uko dufite inganda z'amata rero ari ukuvuga ngo barazanye haje baba- ubuhinzi ni buri mu- muri iki- muri iyi sizoni bwabonetse aho kugira ngo bugurishwe make nka kuno minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ijya ishyiraho ibiciro bavuga ati nta biciro bigomba kurenga aha nta biciro bigomba kurenga aha cyangwa kujya munsi y'aha haza igihe byaguze make bigatunganywa bya bintu bitunganyijwe mu nganda bikabikwa icyo gihe byazajya birunganira muri cya gihe mu rwanda hari amezi tutejeje n'ubu rubavu bari gutaka ikibazo cy'ibitunguru ariko habonetse uburyo ubutunguru bitunganywa bikabikwa igihe kirekire ntabwo waba ari kubaguza mu gihe nawe kigali igihumbi kiro ni igihumbi cy'ibitunguru ariko ahandi babuze iki babuze aho- aho babishyira urumva ni ikibazo ubwo rero numva abashoramari banini nabo bavuga ko barengera abaguzi ibyo byose babihuje bakabikomatanyiriza hamwe noneho igihe umusaruro wabonetse ari mwinshi ugatunganywa ibintu byarushaho kuba byiza noneho bigatuma igihe ibihingwa bitabonetse tubasha kubona ibyo kurya kubera ko inganda zabitunganyije zikabizigama ntitwoherezwe hanze Twagira Igihe Yezu.
byabuze tukitabaza n'ubundi byi- bya bindi byo mu nganda ye twagira yezu ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane mugire ibihe byiza yego nawe
sawa ndizeye reka duhere kuri twagira yezu kubera ko azanye ikintu kinkoza ahantu nkiri mutoya ndi ingimbi niga mu ishuri ryisumbuye abarimu eh, batwigishaga ibintu bari- twirukanka ariko kuko muri mu mashuri yisumbuye ntabwo ba- binjira mu mizi cyane ekonomi geogarafi ekonomike batubwiye ibihugu byari bikomeye bya- byezaga ibintu byinshi cyane birimo ingano tuvuge ariko ugasanga birahabwa ibyo bihugu simbivuze reka mbitsinde ni akazi kabo nuko ugasanga barasabiriza inkunga z'imigati z'amafu mbese i- i- kugira ngo bashobore ku- ku- kugira nabo kubaho neza kandi beza nk'ingano nyinshi ikibazo ngo cyari transformation et conservation ni ukuvuga nk'uko marcel abivuze guhindura gu- kugira inganda zihindura nyine ibihingwa zikabitunganya ukuntu noneho rero hakaba n'uburyo bwo kubihunika ku buryo burambye none mu rwanda icyo kibazo koko kimeze gute ko yavuze n'uruganda rwari rwaratangiye rukaza ku- gufunga bite mbese ibintu byo ku kweza hanyuma mu rwanda baga ibihingwa bakabikora neza mu nganda bakabibika neza ku buryo burambye noneho igihe cyangombwa bakabishyira ku isoko bimeze bite
Eh, ni ukuri eh, ndashimira twagira yezu atanze igitekerezo cyiza nibyo koko eh, leta yagombye gutekereza muri ubu buryo bwo gushyiraho inganda zitunganya ibiribwa cyane cyane biriya biribwa byangirika eh, kuko n'ubundi mu gihe cyo gusarura hari byinshi byangirika eh, bigatuma rero umusaruro uboneka ari muke ku isoko Eh, ku bijyanye rero na na konserivasiyo eh, nk'uko abivuze hari hari inganda zagiye zifunga zibitangira hari n'uruganda navuga ko ari eh, konserivasiyo y'ibitunguru ubu naho bari bayubatse hariya eh, rubavu mu murenge wa busasamana A- ariko imashini bazanye ni nk'aho aho kuzana imashini i- i- i- i- i- yumutsa kugira ngo ibikwe igihe kirekire ahubwo bazanye imashini iteka bigashya noneho ni- bikangirika kurushaho urumva rero eh, a- abashoramari cyangwa ba rwiyemezamirimo nabo nabo bakagombye kwigishwa kuko iyo babahaye isoko kugira ngo bafashe abahinzi aho kubakorera ibyiza ahubwo babakorera ibibi ubu ngubu urwo ruganda rurahari rubereye aho ntacyo ruri gukora kandi abahinzi n'ubundi baracyahinga bya bitunguru bikangirika niyo mpamvu nyine bagira umusaruro munini cyane ariko ntibabone isoko aho babicuruza kiriya ni ikibazo kigaragara kandi kimaze iminsi ariko na n'ubu ntikirabonerwa ah, igisubizo Eh, aho rero abahinzi bakomeje kuhababarira ndetse bakagira igihombo gikabije inganda ni ngombwa nk'ubu ngubu dufite inganda zitandukanye leta yashyizeho inganda zitunganya kawunga kawunga iraboneka ku bwinshi ariko n'uyiboneka ntabwo dufite umusaruro uhagije wahaza abanyarwanda bose urumva rero hagombye kongera n'utuganda dutoya mu turere hirya no hino utuganda twa kawunga utuganda tw'imboga utuganda tw'ibikomoka ku bworozi byose bikunganirana kugira ngo tubone ibyo kurya bihagije cyangwa bihagije abanyarwanda muri make rero igitekerezo cya girayezu ni igitekerezo cyiza ariko minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ndetse na minisiteri minagiri ibyo babitekerezaho kuko hari byinshi byakoze hari n'ibikomeje gukorwa kugira ngo izo nganda zijyeho ahubwo ibibande ba rwiyemezamirimo bagomba gukora ibyo bintu wenda ni bake bafite ubushobozi bwo kuba bashinga inganda ariko nk'uko bivuze hari icyo cyagombye gukorwa mu rwego rwo gupromotinga inganda wenda bakaba basonera bimwe na bimwe kugira ngo abiyemeje gushinga izo nganda bazabasomere wenda igihe kingana n'imyaka ingahe kugira ngo batangiye kubasoresha ikibazo gihari ni uko wenda rwiyemezamirimo ashobora gutangiza uruganda uyu munsi rutaranura amezi atandatu bagatangira kumusoresha nabyo rero bishobora gutuma rwiyemezamirimo batishora mu bintu nk'ibyo kubera iyo bishoyemo bahomba bagitangira muri make rero inganda zaba igisubizo cyiza cyo gutunganya ibiribwa bikabikwa igihe kirekire noneho cya cyuho twari dufite cyo kubura ibyo kurya kubera umusaruro muke cyangwa mu gihe umusaruro wabonetse ari mwinshi ukangirika inganda rero zaba igisubizo kirambye kugira ngo twihaze mu biribwa kandi umusaruro ntukomeze kwangirika muri make rero ariko rero tubize neza twagira henshi icyo gitekerezo ni cyiza ariko kubera n'igihugu cyacu wenda gifite ibibazo bitandukanye mu bukungu nacyo kizweho ariko ntabwo kiragera ku ijana ku ijana ku buryo twabona inganda zihagije zo gukora zo gutunganya ibiribwa mu nzego zose ndizeye uwabanjirije twagira yezu eri marshal yakomoje ku kantu k'ubuso bukeya bwo guhinga mu rwanda byo icyo kibazo cyabonerwa igisubizo gute
ubuso ni buke abanyarwanda turi kwiyongera icyo nacyo ni ikibazo gikomeye marishal yagaragaje nyine kubera uko kwiyongera kw'abanyarwanda leta wenda yashyizeho uburyo bwo guhinga ibyo bita landi konserivesheni byo guhuza ubutaka noneho abantu bagahinga hanini igihingwa kimwe kiriya yise kashi kopu guhinga bagamije guhaza isoko kugira ngo babone amafaranga noneho babashe kugura bya bindi bitabasha kuboneka aho batuye iyo rero ni gahunda ya leta kandi nacyo cyari igitekerezo cyiza ariko nyine urabona ko iki gihe kitari kuba igisubizo bitewe n'igihe turimo niyo mpamvu rero biriya bihingwa ngandurarugo ubundi kera bahingaga ibigori bakavanga n'ibishyimbo bakavanga n'ibijumba ugasanga ibijumba bireze bategereje ko ibishyimbo bikera mbere bategereje ko ikijumba kera yamara kwera bakaba babejeje n'ibigori urumva rero wa muturage yahoraga yeza buri gihe akarwanya ya nzara tuvuga iki gihe ubu rero kuba harabayeho iyi gahunda yo guhinga igihingwa kimwe kiriya yitwa kashi kopu kugira ngo ahindure isoko noneho umusaruro cyangwa amafaranga avanyemo abashe kugura ibindi bya bindi biri kuboneka rero ubu ngubu rero turi kubona kitaba igisubizo kirambye ariko kubera ari gahunda ya leta ihari nyine abantu bamaze kumenyera niyo mpamvu nyine umusaruro ukomeza kuba muke kuko bya bihingwa nyine ni bya bihingwa bimara igihe kirekire ku butaka bikaba byamara amezi angahe bakaba bahinga kabiri mu mwaka cyangwa rimwe mu mwaka urumva icyo gihingwa rero ntabwo kibereye abanyarwanda urumva ni igihingwa gishobora gutera inzara kuko igihe kijya kwerera umuturage aba yahasonzeye radiyo ijwi ry'amerika ari umuntu usonje iyo gahunda rero nk'uko marishare yabivuze hakenewe noneho indi nyigo igaragaza igisubizo kirambye cyo kurwanya inzara ihari radiyo ijwi ry'amerika ndabona dushigaje iminota mikeya cyane kuri telefone dufite umusaza ngeze ndore na ruhamya remo mbere y'uko mbaho ijambo nagira ngo mbanze nsome ibitekerezo by'abantu babiri b'abanywanyi b'ijwi ry'amerika banditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika vewa radiyo yacu umwe nsengiyumva silvestre ati mu rwanda naho ibiciro byoduga kandi muvuga ko ruri mu bihugu bya mbere muri afurika ubutunzi buguma bwiyongera naho byukusenge isimayeri yanditse nawe kuri voa radiyo yacu ati guhahirana n'ibihugu by'ibituranyi nta mananiza ari ku mipaka byakoroshya izamuka ry'ibiciro ndetse no kugabanya umusoro ku biribwa haba ku biva hanze y'igihugu ndetse n'ibyo mu gihugu noneho duhamagare umusaza ngeze ndore umusaza umusaza umusaza we
ndakumva ndakumva wari wabuze nuko mu magambo make cyane bwira umutumirwa aho uri hanyuma uvuga ijambo rigufi cyane
mbere na mbere ndashimira umutumirwa rwose kuba tugejejeho byinshi byiza ibyinshi yawe itubwiye ikibazo cy'ibiciro ahantu hose kirahari si mu rwanda gusa ariko rero nkamubaza nk'akantu k'amasibo gatoya cyane ku buryo n'igihe cyarangiye nkamubaza ati yagira iki nk'abahinzi kugira ngo umuhinzi atazongera guhura n'ikibazo cy'ibiribwa kugira ngo wenda ku isoko bibonekemo yabwira iki yabwira iki yabwira iki nk'abahinzi kugira ngo n'ubundi buhinzi bwe akomere ku buhinzi bwe bukomeze muteze n'imbere
ye urakoze cyane umusaza noneho duhamagare ruhamya remo ruhamya we yego ndakumva uraho urakomeye
ndakomeye ndakomeye ndaryoshye nawe nzi kuri kigali noneho gusha ku ngingo wihuta
yewe reka nk'igitekerezo kigufi ariko
nk'igitekerezo ngira ngo ntange ariko kigufi
leta ikwiye gutanga ikintu bita ibishanga abaturage bakabihinga ibishanga ubwo ndavugira aho nkomoka mu karere ka bugesera ibishanga bikwiriye ikiyaga bakabihinga bakabyima abashoramari abo bashoramari bakagenerwa izindi mari bajya kubishoramo tubasanga ibyo bishanga ngo ni ibya leta ngo bagiye guhingamo imiceri ye urakoze cyane ye nta kibazo cy'inzara kigeze kigira gute kiva yego ndagushimiye cyane ruhamya we urakoze cyane
yewe nuko ndizeye damien mu munota umwe dushigaje ubwo ngubwo rero aba bantu babiri wababwira iki bamaze guhamagara
aba bantu babiri bamaze guhamagara uyu musaza ndetse na remo hari undi ariko wavuze ku kuba u rwanda rufite iterambere rirambye rufite ubutunzi agomba kuba ari umurundi kuko yanditse mu kirundi
wowe n'inde yitwa nsengiyumva silvestre
silvestre rero ku cyo yavuze kivuga ko u rwanda ruri mu iterambere nibyo u rwanda ruri mu iterambere ariko ntibivuze ko tudashobora guhura n'ingaruka za covid cumi n'icyenda iriya ni ingaruka yageze ku bihugu byose ntabwo ari igihugu gishobora kuvuga ngo ntabwo gishobora guhura n'ingaruka ziriya ntambara ya ikirere n'uburusiya kuba rero twarahuye n'izi ngaruka ni uko isi yose yahuye n'izi ngaruka n'u rwanda rurimo ni ukuvuga niba twari turi mu iterambere dufite ubukungu bufite icyerekezo ariko dushobora gukomwa mu gukora n'izo ntambara ndetse na kovide cumi n'icyenda ibyo birashoboka rwose nta gitangaza kirimo kuko ni ibiri ku isi kandi byageze ku bantu bose ku isi ku by'umusaza yavuze rero inama nagira abahinzi ni uko bahindura uburyo bw'imikorere uburyo bw'imikorere navuga ni uko abahinzi b'abanyarwanda ubundi bahingaga barahinga mu buryo bwa gakondo kandi dukeneye ko eh, bahinga mu buryo bwa kijyambere tekinoloji ku buryo eh, bahindura imyumvire noneho bwa buryo bahingaga bategereje igihe cy'imvura ngo ariho bahinga ahubwo bakumva ko bagomba guhinga n'ikindi gihe cyose bakuhira eh, bak- ba- bagahinga bakeza bakeza ku buryo bwinshi ndetse bakeza bakoresheje ubutaka butoya cyane kuko hari ibihugu tuzi eh, bihinga ku butaka buto ariko bikagira umusaruro mwinshi ndetse bika- bigasagurira amasoko u rwanda rero nubwo dufite ubutaka butoya tukaba dufite abaturage biyongera umunsi ku munsi niyo mpamvu twagombye gufata ingamba zo kuvuga tuti bwa butaka buto dufite reka tubuhinge uko bumeze ariko noneho tuhinge ubutaka buto ariko dusarure byinshi ndizeye damien umunyamabanga nshingwabikorwa wa dekoro yego ndizeye damien ndagushimiye cyane nibutse ko uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu rwanda adekoro namwe mwe